ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye inteko nshingamategeko ya uganda yarayemeje umushinga w'itegeko ribuza abahuje igitsina kugirana imibonano binjiye amashuri yose bayinjiriye ibitabo reka baranditse ba no mu makanisa no mu makereziya bagiyeyo twari twatewe nk'igihugu nitureba twavuye tukagira tuti ntikikabe james nsababuturo umwe mu badepite bashyigikiye iryo tegeko mu burundi lisansi n'amazutu bikomeje kubura abatwara abantu n'ibintu akazi kabo karacumbagira twabuze kuno tumanuka kandi urabona ko ubuzima nyine burahagarara gabi iyo hatagira igitoro ubuzima butegezwa guhagarara kuko iyo hari igitoro ufise n'akazigo urashora abana bakarara bareba umwe mu batuye mu cibitoke wabuze ukwajya bujumbura aya ni amakuru y'iwanyu mu ntara mbahaye ikaze duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mgezwaho na mugenzi wacu aroyize bigirimana haroyize wiriweho mwiriwe neza veniste turahera ku mugabane wa afurika abakuru b'imigambwe ibiri ikomeye itavuga rumwe n'ubutegetsi muri nigeria ejo ku munsi wa kabiri baratanze urwandiko basaba gufuta ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi guheze atiku abubakar wo mu mugambwe ukomeye the peoples democratic party hamwe na peter obi wo mu mugambwe w'abakozi labour party basabye sentare kutemeza intsinzi ya bola tinubu wo mu mugambwe uri ku butegetsi all progressive congress abo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa nigeria bavuze ko ayo matora yabayemwo ubusuma kandi bagiriza komisiyo y'igihugu yigenga igejwe kuyategura guca kubiri n'amategeko yo kudakoresha neza imashini zagenewe amatora sentare ifise iminsi ijana na mirongo umunani yo kwiga ivyo birego no gushikiriza ingingo yayo perezida mushasha wa nigeria bitegekanijwe ko azorahira ku itariki ya mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa gatanu muri afurika kandi leta ya nigeri ivuga ko yashoboye kuganira irarekuza umumenyeshamakuru w'umufaransa hamwe n'umunyamerika yakorera ishyirahamwe ry'abagiraneza abo bari baragizwe imbohe n'intagondwa z'abayisilamiste mu karere ka sahel umumenyeshamakuru w'umufaransa olivier dubois yari amaze imyaka hafi ibiri mu minwe y'izo ntagondwa mu gihe jeffrey woodke bari bamumaranye imyaka irenga itandatu irekugwa ry'abo bagabo babiri rikurikiye urugendo umushikiranganji w'imigenderanire wa amerika antony blinken aheruka gukora muri nigeri nayo muri hayiti abantu bashika ku bihumbi ijana na mirongo itandatu barataye ingo zabo bivanye no gutana mu mitwe kwiyongereye hagati y'imigwi y'abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho biremereye ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryavuze ejo kuwa kabiri ko rigereranya abantu barenga amajana atanu na mirongo itatu bamaze guhasiga ubuzima uyu mwaka ibiro bya komiseri mukuru ajejwe iby'agateka ka muntu muri oni byavuze ko iyo migwi yongereje gutana mu mitwe kandi bigasa n'ivyamenyerewe amashyirahamwe yigenga aharanira uburenganzira bwa muntu muri haiti agereranya ko iyo migwi y'abagizi ba nabi igenzura umugwa mukuru wose paul au prince hamwe n'igice kirenga icya kabiri cy'igihugu oni yarongeye gutera akamu ibihugu byose kunyarutsa kurungika inteko zidasanzwe mu gihugu cya hayiti kubohoza igihugu
washington ijwi ry'amerika
mu makungu perezida w'uburusiya vladimir putin na mugenzi we w'ubushinwa shi jinping ejo ku munsi wa kabiri niho batera umukono ku masezerano mashasha yo gukorera hamwe hagati y'ivyo bihugu vyabo basabye kandi ko hotogwa inyishu ya kidiplomasiya ku ntambara iriko irahuza uburusiya na Ukraine ariko perezida Putin yavuze ko ata kimenyetso cerekana ko leta ya Ukraine hamwe n'inshuti zayo zo mu burengero bw'isi biteguriye ibiganiro vy'amahoro inyuma y'iminsi ibiri bari bamaze baganira i Kremlin ku mugwa mukuru w'uburusiya Ukraine ivuga ko yakiriye neza icyifuzo cy'ubushinwa cy'inyishu y'intambara iciye muri diporomasiya ariko isaba ko uburusiya bubwirizwa kubanza gukura abasirikare babwo muri icyo gihugu
Washington ijwi ry'Amerika amakuru ajyanye n'ibiza hamwe n'isibe nyamugigima y'igipimo cya manyitide zitandatu n'ibice bitanu yaraciye muri pakisitani na afuganisitani ejo ku munsi wa kabiri yatumye abanyagihugu bahunga amazu hamwe n'ibiro barimwo abantu icyenda nibo bamaze kumenyekana ko bapfuye n'abandi cumi na babiri bakomeretse mu buraruko bushyira uburengero bwa pakisitani inyamugigima yumvikanye kandi no mu gihugu kibanyi cya tajikisitani umushikiranganji wa mbere wa pakisitani shahbaze sharif yavuze ko yasabye abategetsi bajejwe gutabara kuguma barikanuye mu gihe hari abukenera gutabagwa zabihullah mujahidi avugira leta y'abatalibani muri afghanistan yasabye umushikiranganji w'amagara y'abantu gutegura ibitaro hamwe n'amavuriro yose kuguma bagavye si ubwa mbere ako karere kabangamirwa na nyamugigima mu mwaka wa bibiri na gatanu nyamugigima yapima manyitide y'ibice indwi na gatandatu yarishe abantu ibihumbi muri pakisitani no mu ntara ya kashmire
urakoze aruyizi bigirimana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi iri ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo wacu vewa akadomo kama no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru tuyahere muri uganda y'inteko nshingamategeko y'icyo gihugu yaraye yemeje umushinga w'itegeko ribuza abahuje igitsina kugirana imibonano itegeko rishya riteganya igifungo cy'imyaka makumyabiri ku bajyana abana bakiri bato muri ibyo bikorwa n'igihano cy'imyaka icumi ku bindi bikorwa byose by'abaryamana bahuje igitsina umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda iginashushi bahizi yavuganye na james nsababuturo umwe mu badepite bashyigikiye iryo tegeko ibyo batubwira ngo dukore ntabwo ariko imana yabiteguye tuba tuzi ngo umugabo n'umugore iyo bahuye nimwo hava abana bazakura bakagirira igihugu akamaro basaza nabo hakajaho abandi bana nta bana igihugu kigiye kuzagera niba dushaka ngo igihugu gitere imbere gikure ntabwo kizakuzwa n'ibisimba n'inyamaswa n'abantu ariko si abo bantu bazava hehe niba tugize ngo umugabo aryame n'umugabo umugore aryame n'umugore uku ni ukugoma kw'abantu niko tubitwara ejo bundi batangira kutubwira ngo turyame n'abana abakobwa baryame na ba se ibyo bintu bari kudushiramo batugaya kandi biguye umunsi twaryana nyakubahwa iyo uvuze ngo ibintu barimo kubashiramo bari kubashira mu mwanda babashiramo ibyo bintu bishatse kuvuga ni bande n'ibihugu byo hanze na cyane cyane iby'abazungu nibo bagira bati icyo bashizeho icyo bashatse icyo bavuze ni abirabura nicyo dukwiriye gukurikiza ariko uyu munsi abanyarwanda berekanye ko iyo atari yo nzira turakurikira niba tuvuga ngo ni humani rayiti uriya mwana utari wavuka uba ushatse ngo avuke kugira ngo tuzakomezemo no kubaho nta burenganzira aba afite nyakubahwa iyo uvuze ngo ni abazungu ni ibihugu byo mu bazungu ariko tuzi neza ko hano muri uganda hariho abanyayuganda ubwabo bavuga ko bavutse kamere yabo ariko bameze kuko ariko imana yabaremye ubwo rero ntabwo wabishigikira ku bihugu by'abazungu rero ntabwo ariko biri iyi ngeso irigwa irigwa barayigisha nicyo uri kurebera igihugu cyacu cyari kimaze guterwa amashuri bakaba bayinjiyemo n'ahandi hose bashaka ngo abantu bakurikize iyi ngeso ni ukuri kera na kera twahoze tugira iyi ngeso mu bantu bacu ariko bitazwi no kumenya ari ibintu bigawa ari ibintu byo tutakagize ngo twifurize abandi byahozemo ni ukuri ariko abantu ari ubusa ari bakeya cyane cyane ikiriho muri iki gihe muri iyi minsi ishize bari binjiye amashuri yose bayinjiriye ibitabo reka baranditse no mu makanisa no mu makereziya bagiyeyo twari twatewe nk'igihugu nitureba twavuye tukagira tuti ntikikabe abo bantu kuko uvuze ngo bari binjiye mu mashuri baseseye imbere mu gihugu kandi nyine iryo tegeko mwashizeho rigiye gukuraho kwamamaza no guteza imbere ibyo bikorwa ariko se ubwo mu gihugu barinze kugera iyo ngiyo hose igihugu kirihe ntabwo habayeho kurangara kuva ku ruhande rw'ubutegetsi ni ukuri rwose urashyikirije kugira ngo babe bazi ibyo ariko ni abahanga mu gukora ibintu bwihishwa ibintu babikoze rwihishwa natwe twari twarasinziriye ariko uyu munsi habayeho kubyuka kandi tumenya koko abantu ko bari bageze kure ni ingeso y'umwanda kuko kugira ngo ubu uri umugabo uryame n'undi mugabo biramukiye undi cy'umugabo ureba n'inyamaswa ko zidakoraga ibyo bintu twabyanze tugira tuti ababikunze bashaka ahandi iyo bajya gukorera uwo mwanda ariko atari mu gihugu cyacu uziko neza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu itegeko risa nk'iryo ryakishijwemo ndetse umukuru w'igihugu akarisinya akarishyiraho umukono ariko riza guhakanywa abashinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu nabo bararyamagana na n'ubu iryo mwakishijemo abashinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu nka human rights watch indi miryango ndetse n'imbere mu gihugu hano muri uganda bararyamagana bavuga ko ari itegeko rishatse kuvangura abantu bake minority bakorera ibyo bikorwa zo guhonyora uburenganzira bwabo tugize ngo buri muntu wese akora icyo ashaka niba ushaka kuryama n'inyamaswa uryame nayo niba ushaka kuryama n'umubyeyi wawe uryame nawe urareba igihugu kiba kimeze igice kiba gitakaye ntabwo cyazagira gukura mu buryo buhagije icya kabiri wibuke ko icyo gihe uvuga mu bihumbi cumi na gatatu byatewe n'uko paramenti yariho icyo gihe nanjye narimo ntabwo yari ifite umubare uhagije washobora kwemeza itegeko ngo ryakirwe n'igihugu uyu munsi twari twifuza ijana na mirongo itanu na barindwi ariko twari dushushanyije muri magana atatu kuko itegeko riravuga ngo niba ushaka ngo itegeko rinyureho muba mukwiriye kuba kimwe cya gatatu cy'abayobozi bose uyu munsi barenze kuko hariho kurakara hariho kumaramaza ngo ntabwo turemera ngo abantu badusenyere igihugu murakoze cyane onarebo james abuturo kwemera kutuvugisha nubwo amasaha yari yarenze murakoze turagushimiye murakoze nawe umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibi yasubukuye kuri uyu wa kabiri urubanza vena rutunga buranamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside umwe mu batangabuhamya bamushinja yemeza ko yamubonye azana abajandarume bishe abatutsi mu kigo izari rubona yabibonaga muri icyo gihe Eric bagira ubusa bwana eduwari buri mwinyundo wemeza ko yari umuzamu mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi cya izari rubona nawe ari ku rutonde rw'abashinja bwana vena rutunga ibyaha bya jenoside yo mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane mu buhamya bwe asobanura ko rutunga wayoboraga izari rubona yazanye abajandarume bakica abatutsi bari bahahungiye ni ubuhamya yakunze kuvuga ko bunakubiyemo ibyo yumvise atahagazeho gusa mu byo yemerera urukiko ko yahagazeho avuga ko yabonye uwari umuyobozi we ajya mu mujyi wa butare kuhazana abajandarume bishe abatutsi muri zari rubona yasobanuye ko yarindaga izamu kuva saa cyenda z'igicamunsi akageza saa moya zo mu gitondo cy'umunsi ukurikira akabona gusimburwa n'abandi buri mwinyundo yahamije ko yiyumviye rutunga yaremesheje inama ari kumwe n'abandi bayobozi b'ikigo yarariragamo yemeza ko iyo nama yari iy'umutekano ariko ikigamijwe kwari ukwica abatutsi yemeza ko yabonye rutunga azanye abajandarume mu modoka ari nabo bishe abo batutsi muri zari rubona mu bundi buhamya bwe buri mwinyundo yabwiye urukiko ko rutunga yatanze ibikoresho byiganjemo imihoro bigahabwa abahutu n'abatutsi ariko batazi ko bizakoreshwa mu bwicanyi uyu mutangabuhamya yemeza ko interahamwe zagabye igitero mu rugo rw'uregwa zizi ko nawe yari umututsi yavuze ko ku bahambaga imirambo y'abatutsi rutunga yabageneraga igihembo cyo kubabagira ikimasa yanavuze kandi ko yabahaga amafaranga ibihumbi cumi na bitatu ashingiye ku gikorwa cyabaga cyakozwe ku mfu z'abatutsi bakoranaga na rutunga mu kigo cya izari rubona umutangabuhamya yahakanye uruhare rw'uwo ashinja hari inyandiko mvugo umutangabuhamya yakoreshejwe mu rwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu buri nyundo agahakanira ibizikubiyemo imbere y'umucamanza agasaba guha agaciro ibyo avugira mu rukiko akavuga ko uruhare rwa rutunga mu iyicwa ry'abatutsi rwabaga ku manywa umutangabuhamya yatashye akavuga kandi ko ibyo yiboneye gusa ari uko rutunga yazanye abajandarume ibindi akabyumva n'abandi bityo ko nta gihamya bifitiye uretse buri mwimyundo watangiye ubuhamya bwe mu ruhame abandi batangabuhamya bahise babashyira mu muhezo byateye umucamanza gutegeka ko abakurikiranaga urubanza basohoka mu cyumba cy'urukiko ni mu mugambi wo kurindira umutekano abasabye gutangira ubuhamya bwabo mu muhezo umucamanza yasobanuye ko ibyuma bihindura amajwi y'abatangabuhamya byagize ikibazo bwana vena rutunga uburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside yahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi izari rubona mu cyahoze ari perefegitura ya butare ubu ni ihuye mu majyepfo y'u rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo igihugu cy'ubuholandi cyamwohereje kuza kuburanira aho bikekwa ko yakoreye ibyaha ibyaha byose aregwa arabihakana hatagize igihinduka ku byari biteganijwe urubanza rwakomeza kuri uyu wa gatatu umucamanza ukuriye inteko iburanisha arateganya ko ibyuma bitongeye kubatenguha rubanda rushobora gukurikirana iburanisha abatangabuhamya barindirwa umutekano bari mu cyumba cyabugenewe batagaragara ehe bagira ubusa ijwi rya amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda
bakunzi b'ijwi rya amerika umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima ikiganiro tubagezeho dufatanyije na flash tv yo mu rwanda buri wa kane na buri cyumweru ku ijwi ry'amerika gitambuka kuri radiyo kuwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa facebook
hagati aho umuryango utagengwa na leta akor rwanda watangije ubukangurambaga bwo gushishikariza abantu guhitamo ibiryo nyafurika nk'inzira iganisha ku mirire myiza idatera uburwayi kigali asumutakaboyi uyu muryango uvuga ko ubukangurambaga buzafasha abanyarwanda ndetse n'abanyafurika kwirinda indwara zitandura ziterwa n'imirire mibi ubukangurambaga watangije wise mpisemo ibiryo nyafurika bugamije gusubiza agaciro n'umwimerere ibiryo abanyarwanda baryaga n'uko babiteguraga ubu bukangurambaga bwatangijwe n'amahugurwa yahawe abanyamakuru basabwa kubigeza ku banyarwanda bwana francisco munyentwari ni umuyobozi wa koro rwanda ibiryo byose abanyarwanda baryaga ubona bigenda biva mu nzira harimo ibinyampeke kuriya abanyarwanda babitekaga bakagenda babyungiranya aho ku buryo byumvikanya ni ukuvuga irimo ibinyabijumba ibinyampeke ibinyamboga bituzuyemo amavuta bituzuyemo ibiriya biva hanze kuko abanyarwanda babitekaga bakabiteka mu nkono imwe mu nkono imwe ikoze mu ibumba ntabwo batera mu masafuriya kubera ko kwanga kubishiririza no kubibabura mu nkono imwe bigenda bigira uburyohe ibirura bikaza guhura n'ibitarura babanzaga ibitinda gushya nk'ibishyimbo bakaza kugerekaho yenda imyumbati noneho bakaza gushyiraho imboga munyentwari avuga ko ibiryo bituruka hanze muri iki gihe biba byahingishijwe amafumbire mvaruganda kandi bigashyirwamo imiti ituma bimara igihe kirekire bitangiritse munyentwari yasobanuye ko asanga cyane cyane abakiri bato aribo bahitamo kurya ibyiganjemo isukari ndetse n'amavuta menshi alphonse barushimana umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango irwanya indwara zitandura mu rwanda yumvikanishije ko indwara enye zitandura zibasiye abantu muri iki gihe ziterwa n'imirire itaboneye izo ndwara zitandura harimo indwara ya diyabete hari indwara z'umutima hari indwara ziri koronike z'ibihaha ndetse hakaba n'indwara za kanseri izo ndwara rero zose uko ari enye zihuriye ku byongera ibyago byo kuzirwara harimo kudakora imyitozo ngororamubiri ihagije hari imirire itaboneye hari gukoresha inzoga ndetse n'itabi rero iyo mirire itaboneye niyo dushobora kuvuga ko hari aho ihuriye no kongera ibyago byo kurwara izo ndwara nk'ubu ngubu ubushakashatsi bugaragaza ko mirongo inani n'icyenda mu rwanda batabasha byibura kurya imboga zisabwa kuba bakabaye barya umuryango akora u rwanda uvuga ko kugira ngo ubukangurambaga watangije bugere ku ntego abahinzi bakwiye kubigiramo uruhare ubutaka ariko kugunduka cyane biranaterwa n'uburyo uburyo tubuhinga nibwo bugomba guhinduka kuko kubushyiramo amafumbire menshi mvaruganda nta n'agafumbire k'imborera ushyizemo biratuma deja busaza kurushaho tugomba rero kugana kuri gahunda y'ubuhinzi busigasira ubutaka busigasira umutungo kamere n'urusobe rw'ibinyabuzima ntabwo tugomba kwirukana udusimba inzuki ntabwo tugomba kurunda imiti yica udukoko mu butaka kuko ejo bwa butaka ntabwo buzisubira ngo bugire imyunyu ya ngombwa izi mpuguke zigisha ibyo guhindura imirire zivuga ko bikwiye kugendana no guhindura imitekere ingero batanze ni uko ibiryo byatekwaga mu nkono ya kinyarwanda byagiraga umwimerere kuruta ibitekwa mu masafuriya gusa ababumba izo nkono bagaragaza ko zitakigira abaguzi bwana riseruyende wo mu karere ka kamonyi mu ntara y'amajyepfo ni umwe mu bakora umwuga w'ububumbyi inkono turacyabumba rwose uretse ko ni bake bakeya niyo mpamvu nyine nta gaciro zigifite ariko abazimenyereye ntabwo bakunze kuzireka barazikoresha cyane cyane nk'udutoya muri two basigaye bakoresha naho inkono nini nta kintu zikimaze ibibindi twarabiretse ku wundi nkono zimwe tugereka imyumbati n'ibishyimbo kubera no mu nzara igihe twarabiretse ni utwungo two guteka imboga ariko usanga nta kintu kitumariye rwose ibintu bimeze nabi kubona ibumba no kurikoresha ni ibintu bitoroshye kubona inkwi zo kotsa utwo twungo ni ibintu bitoroshye mu isoko ryarabaga nk'abantu nka mirongo itatu wenda b'ababumbyi ushobora gusanga harimo nk'ababumbyi babiri batatu urumva ko nyine ni ukubona ko ikintu kiba cyarateye agaciro nabo bakageza nka nimugoroba zitarashira rimwe na rimwe bakazitahana izindi bakazimena ahubwo kubera umujinya n'iki byose akora u rwanda igaragaza ko zimwe mu mpamvu z'ubu bukangurambaga zishingiye kuri raporo y'isi ya bibiri na makumyabiri na kabiri ku bibazo by'ibiribwa yavuze ko byibuze umuntu umwe muri batanu muri afurika aryama ashonje kandi miliyoni ijana na mirongo ine z'abanyafurika bakaba bafite ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa imiryango akora u rwanda usaba abayobozi kwita kuri iki kibazo kuko kigira ingaruka zikomeye igihugu akora u rwanda igaragaza ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri kugeza muri makumyabiri na gatanu leta y'u rwanda yateganije miliyari zigera kuri magana atatu mirongo itanu n'umunani mu ngengo y'imari yo gukemura ikibazo cy'indwara zitandura umuryango akora u rwanda wateguye ubukangurambaga uvuga ko utizeye ko buzagerwaho vuba na vuba kubera impamvu zimwe z'ubukene zituma abantu bagura ibyo babonye mu gihe ari byo bihendutse gusa nanone kwemeza ko utazatezuka kuri iyi ntego ko kera kabaye hazagira abazabwumva bikabagirira akamaro umuryango akora usanzwe ukora ibikorwa by'ubuhinzi butangiza ubutaka kandi busigasira ibikorwa by'ibinyabuzima uyu muryango wavutse mu igihumbi magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
mu burundi lisansi n'amazutu bikomeje kubura abatwara abantu n'ibintu akazi kabo karacumbagira abagenzi nabo barasabwa kwishyura umurengera inkuru irambuye eloje wirikaneza kuva ku kagoroba aho kuri uyu wa mbere niho hatangura kwibonekeza ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu bwiyongereye ku bwari buhasanzwe bwa esanse nk'uko amasoko yacu yabitubwiye ahenshi ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura kuri wa kabiri hari hera nta bitoro byariko biratangwa uwo mugabo atunzwe n'umwuga wo kunguruza abantu kuri tagisi bujumbura amaze iminsi itatu yose yarindiriye kunywesha amaso yaheze mu nzira aha twese ubwanwa bwafutse umuntu ikibazo cy'igitoro kabisa cyaturengeye nk'ubundi guhera ku wa muhungu umuntu atonze ejo twaraye ku ipompe n'ubu turacyarindiriye ababazwa no kubona n'iyo igitoro cyiswe ngo kirabonetse mu kugitanga hajamo ikimenyane aho kibonetse yemwe ni bya ka mwana wa mama banza guha izabo twebwe bagaheza bakaduha uducitse niko ibintu bimeze n'akamaramazi uwo mugabo wo mu ntara ya bubanza mu burengero nawe yunguruza abantu kuri moto avuga ko igitoro gike yasigaranye aricyo yabitse yemeza ko nicyo yahora agura kuri magendo ubu cubumye jewe igitoro ndiko ndakoresha nicyo nari naraguze ndabika muri reservoir sintomenye iyo shagiye igitoro kuko biragoye none ko batubwira ko igitoro ataco tuvyakira uko nk'abene gihugu kubera kitanaboneka nico ca magendo bituma akazi kaca gahagarara nk'ubu abashoferi benshi barahagaze uwo motari wundi nawe avuga ko abakiriya aribo babwirizwa kwishura ingaruka ni ukuvuga namba igitoro gihari yahora agenda ku gihumbi cyatumuca ibihumbi bibiri kubera natwe tuba twakiguze kizimbye mugenzi we amenyesha ko ubukene bw'ibitoro bushobora kumutuma afatwa nk'umubeshi kubera abwirizwa kwaka amadeni kugira abeho mbuzisha ndaba nyine nabo ntera imitwe nkabahenda ndabahenze bakampa nzoza kubaha zose cya gitoro ingaruka z'ibura ry'ibitoro ntiziri ku bakoresha ibyuma bica amahera mu kunguruza abantu n'ibintu gusa n'abakiriya nicyo kimwe uwo mugabo yaganiriye n'ijwi ry'amerika maze amasaha atarenga yose kuri parikingi yo ku murwa mukuru wa kibitoke mu buraruko bushira uburengero yari yifuza kuja ibujumbura twabuze kuno tumanuka kandi urabona ko ubuzima nyine burahagarara gabi hatagira igitoro ubuzima butegezwa guhagarara kuko iyo hari igitoro ufise n'akazigo urashora abana bakarara bariye wazindutse ngaho kuva saa moya ukaba ugeze saa yine ntuca ubona ko urugendo rwapfuye uno munsi nyine nukwicwa n'inzara uwo mushoferi wabise bavuga ko no mu ngo hashobora kwaduka ibibazo kubera ba senaka bataha imbokoboko yifashe nabi cyane umuntu kuva mu gitondo yicaye ngaha kandi afite umuryango urumva n'ikibazo nakira gufungura gufungura umuryango ahandi no mu- no mu no mu miryango uca usanga mu ba- imibano ikiba nabi ntuzotaha muri atacu utahanye ama bigende neza ikibazo ni ingorane rwose iribwa rya mazutu rije ryiyongera ku rya esansi ryari rimaze iminsi leta na kirari ivuga ko mugabo mu minsi iheze umuyobozi mukuru wa regidezo ishyirahamwe rya leta ritanga amazi n'umuyagankuba ryahawe uburenganzira bwo kwinjiza ibitoro mu mpera z'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri yari yatanze insiguro jean albert manigomba twebwe nta kibazo cy'ibitaro dufise kuko twebwe i dar es salaam turafise ibitaro atari bike bwa kubera kugira bishike ino biza n'irya bimodoka rero guhera itariki umunani kuduga harabaye probleme muri sisiteme y'i dar es salaam amajipesi ari ku makamyo ntiyakora hama bacafata ingingo y'uko babanza kubihagarika vyose ikamyo zari mu nzira zose barazihagarika ajy'amakamyo baza barakontra haca hose kugira ntibashobore kwiba birya bitoro iyo rero ngo ayo majipesi ariko arakora ntibemera ko zibandanya baca bazihagarika niyo ngorane yabaye rero nta ngorane kuvuga ko ari iz'ibitoro zihari ntabwo kagorane kabaye gatonya tekinike kuva hadutse intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya ibihugu byose byo muri Afurika y'ubuseruko byarahungabanye mu bijanye n'ibitoro ariko vyikoze ku bigagantega bizoza mu Burundi nk'umushikiranganji mu vyajejwe harimo ibitoro Ibrahim Uwizeye yarahebuje yabwiye abakenguza amateka ko ibigega vyajamwo bitoro vy'intega bizoza haba ku mugwa mukuru wa politike Gitega hamwe n'igisagara c'ubutunzi Bujumbura ubu vyera eka n'umukuru w'igihugu nta mwizera h'abarundi aha perezida ndayishimiye yari mu masengesho n'inzego z'igihugu n'ababwizatunga mu ntango za kuno kwezi Bujumbura Gabriel Rusiri umukuru w'ishyirahamwe Oricome yaribaza imwe mu miti yabivuze kuri uyu wa kabiri mu biganiro yahamenyesha amakuru bitumvikana igihugu n'uburundi gishobora kumara imyaka kitagira igitoro ubu murabona neza yuko esanse n'ibirahuri zirabura muganga amazutu buyataye ko ntayahari umuntu agaca yibaza rero inyishu izoboneka igeretse mu izogenda leta dufatiye ku mukuru w'igihugu ikegera ciwe hamwe n'umushiranganji wa mbere sebo bufata ingingo zo kubuza ko abantu bose bari muri leta baja mu ruganda kuko turabona ko n'ibintu biteye isibe na byone by'uko usanga abantu bari muri leta ari abadandaza iruhande ya inoke na ry'ibitoro isukari nayo nyene yabaye umuzi w'ibuye mu burundi igihugu ikibazo c'amadolari cabaye ingorabahizi ibiciro vy'ibicuruzwa vya nkenerwa navyo bikaba vyigwije na kabiri n'imiburiburi muri aya mezi abiri aheze nk'uko ijwi rya amerika ryabitohojeko eroje urikaneza ijwi rya amerika
Mbere yo kurangiza aya makuru y'iwanyu mu ntara mbagezeho inkuru zitugezeho mu kanya, eh, Dr Daniel Ngamije wahoze ari minisitiri w'ubuzima mu Rwanda yagizwe umuyobozi mukuru ushinzwe porogaramu yo kurwanya no kurandura malariya ku isi. Mu kiganiro amaze guha ijwi ry'Amerika asobanuye ko mu mirimo mishya azatangira mu kwezi gutaha azifashisha ubunararibonye bwafashije u Rwanda kugabanya malariya ku kigero cya mirongo irindwi na gatanu ku ijana iyindi umucamanza mukuru mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yaraye atesheje agaciro icyemezo cyari cyafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa nyarugenge yategetse ko jean de dieu ihora habona afungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi ni mu gihe yari amaze amezi ane yidegembya ubushinjacyaha bumurega gukoresha impapuro mpimbano urega we akavuga ko ibyaha aregwa bishingiye ku mitungo yabo yo mu midugudu ya kangondo iwanyu mu ntara aha dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara mbashimire kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi buri benshi ku migabane yose y'isi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umugabo urya isukari ntagira isuka mu nzu mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana